Uummattoonni Itoophiyaa barootaaf dheebuu dimookiraasii qabaataniyyuu mootummoonni biyyattii hoogganaa turan fedhii uummataa daangaadhaa gadaangaatti waliin ga'anii guutuu irratti hanqina akka qaban hayyoonni saayinsii siyaasaaf bulchiinsa uummataa dubbatanii jiru. Waggoota sadan dabranitti jijjiiramni Itoophiyaa keessatti mul'ate ijaarsa sirna dimookiraasiitiif qooda gaarii gumaacha jedhamee kan itti amaname ta'eyyuu gufuuleen garaagaraa kan isa mudate ta'uu hayyoonni haala biyyattii keessaa xiinxalan kun addeessanii jiru. Itoophiyaa keessatti dimookiraasummaan akka shaffisaan ijaaramu yoo barbaadame lammiileen jaarmaaleen hawaasaaf paartiileen mormitootaa mari'achuuf qooda isaanii gumaachuu qaban jedhu hayyoonni kun naakoor malkaatu gabaase.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa maalummaa sirna dimookiraasii erga ibsaniin booda muuxannoo Itoophiyaan keessa dabarte jedhanis ibsanii jiru.
Bulchiinsa uummataa kan uummataaf filame uummataaf kan hojjetu jechuudha. Murtii mootummaadhaan kennamtuu keessatti tokkoon tokko hirmaachuu yoo barbaade hoogganaa isaa buusu abbaa barbaade filachuun abbaa barbaade qeequu yoo qabaatu sirni kun sirna dimookiraasii jenna. Itoophiyaan kanaan duratti yeroo adda addaa carraa sirna dimookiraasii ijaaruu argattee turte. Keessattuu bara kudha sagal torbaatamii afur lammaffaan bara kudha sagal saddeettamii saddeet deebisee bara kudha sagaltamii torba akka lakkoofsa biyya keenyatti carraawwan keessatti nuti fayyadamuu hin dandeenye bara kudha sagaltamii torba filannoon biyyoolessaa adeemsisu keessatti paartiilee siyaasaa ittiin ijaaramee turanii dhumarratti filannoon kun gara cuquliisaatti waan galameef biyyattiin carraa sirna dimookiraasii cehuuf argamsiisuun dukkanaa'uu danda'ee jira. Inni guddaan bara kuma lamaa fi kudhan riifoomii addaa hojii sirni siyaasaa cehuun siyaasaa beeksifamanii ture. Hojii adda addaa kennamanii ture. Dirree siyaasaa banamee ture garuu suuta suuta deemee haalli amma jiru siyaasni biyyattii akka dhiphachaa jiru kun qaamoleen siyaasaa biyyattii hir'inaan baay'inaan dhagahamaa jira bakka adda addaatti jiruutu jira bakka adda addaatti walitti bu'uutu jira kun immoo balaa uumaa jira.
Obbo Mooneen Sundarraa jaarmayaa biyya Ingilizii Tirabshoo Kaamberleej Itoophiyaatti hojjetaa jirutti gorsaa dhimma siyaasaaf hawaasummaati. Itoophiyaatti dheebuu uummatni dimookiraasiif qaba ture jedhanii fi deebii mootummoota biyyattiitiin kenname jedhan akkasitti xiinxalanii jiru.
Amma ammaatti Itoophiyaa keessatti muuxannoon ijaarsa sirna dimookiraasiis haa ta'u ittiin jireenya yookaan hojiirra oolmaan sirna dimookiraasii huqqataadha hin jiru jechuu hin dandeenya. Kana jechuun garuu tattaanfii isaa yaaleen isaa hin jiru jechuu miti. Fakkeenyaaf karaa uummataa yoo hin jalqabne uummanni sirna dimookiraasii ni barbaada. Mootummaa qaama isa kabaju fedha isaa galmaan gahu kan hin hanne kan isa miine kan biyya guddisu kan dhalootaaf ta'u kan biyya ijaaruuf immoo barbaada. bara bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee kanuma barbaachaaf dirreetti ba'aa turanii bara dargiis akkasuma bara mootummaa Adawaabiis akkasuma ammallee akkasuma kanaaf feetii uummataa ijaarsa sirna dimookiraasii fi hojiirra oolmaa dimookiraasii irratti feetii uummanni qabu kan nama jajjabeessu. Kan biraani karaa mootummaa mootummoolee Itoophiyaa namoonni haa jijjiiraman sirnoonni haa jijjiiraman malee sirni mootummaa jiru dimookiraasii kan barbaadu miti. Dimookiraasii ofirraa dhiiba malee dimookiraasii biqilchee hiddatti taasisee seeraa fi heeratti tolchee dhaabbatummaa fi instituushinaalaayisitti bifa taasiseen namnis haa ta'u qaamni yookaan paartiin siyaasaa gama kanaatti tarkaanfatu hin jiru. Mootummaan uummata duwwaa miti dhaabbileen uummata civic organization kan mataan isaaniiyyuu kanneen dhimma dimookiraasii irratti hojjetanis haa ta'u hojjechaa turan baay'ee muraasa.
Yuunivarsiitii Walaayitaa Sooddootti barsiisaa bulchiinsa uummataa Taammiraat Taaddasa dhimma ijaarsa sirna dimookiraasii Itoophiyaa irratti waan abdii nama kutachiisu hin jiru jedhu. Itoophiyaan adeemsa sirna dimookiraasii ijaaruurra jirti. Dimookiraasiin waan halkan tokkotti ijaaramee xumuramu miti. Biyyi yeroo tokkotti sirna dimookiraasii ijaaree xumure hin jiru. Ijaarsi isaa rakkoo baay'eef kan saaxilames ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti erga bara 1995 heerri Itoophiyaa raggaayes waan fooyya'aa jira jechuun ni danda'ama. Adeemsa sirna dimookiraasii keessatti wanti ilaalamuu qabu tokko dhaabbileedha. Yeroo ammaa kana dhaabbileen sirna dimookiraasii babal'isuu danda'an jalqabbiirra jiru. Uummatni mirga isaa kabachiifachuuf gaaffiin uummataas ta'e mootummaa akka deebi'uuf sadarkaa dandeessisurra hin geenye. Ijaarsa sirna dimookiraasii Itoophiyaatti danqaalee ijoodhaa jedhan hayyootni kunneen akkasitti ibsanii jiru.
Dirree siyaasaa erga bariin booda guyyaa guyyaadhaan beekamtu ture, walitti bu'iinsi ture, walfalmiin ture, keessattuu bilisummaa miidiyaa kennanii ture. Bilisummaa miidiyaa saniin namoonni yaada adda addaa erga kaasanitti jiran inni kun dallachaa bal'achaa dhufe gara jirbisaatti jijjiiramaa ture. Kun deemee deemee nageenya biyyattii balaa keessa buusee jira. Inni karaa kanaa mootummaatiin mootummaan kun mootummaa duraatti illee deebi'aa jira yaanni jedhu jira. Kanaaf paartilee siyaasaa hunda dirree siyaasaa keessa baasuudhaaf mootummaan argitine jechaa jira yaanni jedhu jira. Garuu aksees wanti ilaalamaa qabu kanaan duratti Itoophiyaa keessatti sirna daa'immaa ceesanii ijaaruun fedhiin jiraatu illee fedhii san ceesanii ijaaruun gonkumaa kan danda'amnee fi fedhii akkasii illee kan jiraatu yoo ta'e balaa guddaa qaba.
Fakkeenyaaf dhaabbanni mirga namoomaaf yookaan mirga dimookiraasiif falmu tokko kan garee isaaf duwwaa falma kan garee kan biraatiif falmu. Hunda caalaa immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Itoophiyaa keessatti kanaan dura turan isaa ta'u amma ammaatti jiran dhugaadhumatti sirni dimookiraasii akka lafa qabatuuf akka guddatuuf ofii isaaniis ittiin gaggeeffamuudhaaf carraaqqii isaan taasisanii naasaan isaan kan filan hojii isaan hojjetaa jiranillee amma kanaatti quubsaan ta'e jira.
Sirna dimookiraasii fooyya'aa ta'e ijaaruuf waan godhamuu qaba jedhan irrattis yaada isaanii kennanii jiru. Hayyoonni saayinsii siyaasaa fi bulchiinsa uummataa kunneen.
Dimookiraasiin bulchiinsa uummataati waan ta'eef ani yeroo hundumaa ilaalchi koo uummatatu dhalootatu waan ofiisaaf ta'u waan biyyasaaf ta'u waan egereesaaf ilmaansaaf waan ta'u ofiisaaf waan ta'u uummatatu tolfata uummatatu itti gaafatamummaa guddaa fudhatee qaama dimookiraasii hin barbaanne hin ijaarre aangorraa buusee yookaan aangotti fidee tarkaanfii adda addaa fudhatee dimookiraasii ofumaaf gabbifachuu qaba kan jedhu isa kanatu ta'u dura jiraata. Garuu mootummaan akka itti gaafatamummaa qabutti tokkoffaa wantoota dimookiraasii gabbisuu danda'an tokkoffaa ammaa inni dhaabbilee impaarshaal ta'an jechuun mootummaafis haa ta'u jaalala siyaasaafis haa ta'u uummataaf haa ta'u hiyyeessaaf sooressaaf qaama kamiifiyyuu kan hin loogne dhaabbilee walabaa ta'an ijaaruuf cimsuu keessatti gaheen mootummaa baay'ee murteessaadha. Tokko isa kana. Lammaffaa mootummaan mataa isaa ijaarsa sirna dimookiraasii barbaaduu dura darbee hojiirra oolmaa isaa keessatti gahee mataa isaa taphachuu ture. Sadaffaa jaarmaaleen siyaasaa dhaabbileen adda addaa ijaarsa sirna dimookiraasii guutummaatti wayyaba ta'e jabaataa ta'e hojjechuu fiduu keessatti kutannoo gahaa fi hojii isaan irraa eegamu hundumaa hojjechuu qabu yaada jedhutu jira. Hunda caalaa garuu dimookiraasii waan feeneef waan barbaanneef ባቶ እንጠይም አካዳ ከሚጠቀደፉ ከዋን ረቶ ጅተሚዱ ፉትጃለ ጀደያል አሁን ያለው ለውጥ መንግስት ሰዎቹ የመሰላቸውን ሞቱማን ጅጅረማ መጅሩ mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu adeemsa isa dandeessisu irra ture dura yeroo jalqabaa aangoo qabate sana waan sun osoo bifa waaraan raawwatee fi osoo gabbatee itti fufee ijaarsi sirna dimookiraasii fooyya'ee biyya kana keessatti akka jiraatu ni taasisaa jedhee yaada.
መኖር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ምን የሞቱማን ድረስ ያሳደረ ወንተ ፈይደሙ ቀን ቴረ ፈይደሙ ሞቱማ ይበክ ሞቱማት ዋን ሁንደታ ገንበክሱ ሰንዳኒ ድራጁ ያሚ ምን ካሸውሰን ኤክሰርሳይዝ ከጎቻ ልከን ከነሱ ምርገ ሄረን ከንሜሰን ትኮን ትኮንታ ምን ለካዋ ያከፈየደ ምርገ ሄረን ከነ አለስ ውስጥ ምን የውቅ ዳንጋ መንጀተ ተንበዝወተ ሄረ ከበችሱ ወላምቱማ ሄረ ከበችሱ ኩንሞቱ ምርገ ሞቱማ ከመ ሞቱማት ይሄዳል qoodinsa aangoo isaan irratti jira. Keessattuu eksekuutivii, judisharii fi leeksekuutivii gidduu gaheen isaanii maanyi itti gaafatamummaa isaanii bahanii jiru. Keessattuu namni mariif akka goota gahee guddaa qabatu akka qabuun asumatti jira. Fakkeenyaaf eksekuutiviin yookiin qaamni waajjiraa hojjechittu labsii gahee siyaasaa daangessu kan mootummaatti dhiyeessu mootummaan paarlamaatti kan dhiyeessu yoo ta'e paarlamaan harka baasee mirkaneessuu qofa osoo hin taane saba kunii fayyadamu fayyadu jedhee qeequu kan irratti hojjechuu qabu. Labsiiwwan dantaa uummataaf danda'an paarlaamaan harkaa kuffisuu qabu akka mootummaa.
Mootummaan sagalee mormii uummata biraa dhufu ukkaamsuu irraa bifa tasgabbaa ta'een gaaffii uummataaf deebii madaalu kennuun kabajamuu mirga diimookiraasiif namoomaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuunis yaadachiisanii jiru hayyoota kana keessaa sirni diimookiraasii fooyya'aa ta'e biyya kana keessatti akka jiraatuufis siyaasa shiraaf walxaxuu keessaa bahuudhaan aadaa waliin mari'achuu dagaagsuu fi yaadota marii sana irratti kaan immoo hojiitti jijjiiranii mul'isuun barbaachisaadha jechuun hayyoonni kunneen ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.